ngewe nitwa hitimana jean dodier
ngewe nitwa nsengimana jean paul
uri umubyeyi na jean dodier
ubundi ni umuntu mukuru ujya ungira inama mu buzima bwa buri munsi none nkaba nari mfite ikibazo nifuzaga kubabaza nk'umuntu mukuru wenda iyo turebye mu gihe cyashize abantu bakuru bari bafite imyizerere yabo n'ukuntu basengaga bitandukanye no ku ngubu nagira ngo munsobanurire mukurikije wenda uko mwaba mubizi n'ubumenyi mubifiteho uko byari bimeze mu kuntu basengaga mbese mu mibereho yabo ya buri munsi
kera twebwe twasengaga twari dufite imana iyo twasengaga bitaga gahu na nyabingi niyo twizeraga niyo twizeraga habagaho umupfumu ubu tumwita umugirwa niryo zina rye uwo nguwo niwe wajyagaho kuraguza kugira ngo ubone yuko wabona amahoro mbese wabona uko usenga niwe wajyaga kubaza niwe wari imana yawe yakubwiraga imana iyo ari yo nuko akaguha uko ugomba kugenda gusenga ariko nawe rero yagutegekaga icyo ugomba gutanga ikiru ikiru cy'ibyo ngibyo waje kumubaza cy'uko ugomba gusenga imana yawe
wenda hagati aho mwarasengaga ariko nakibaza ntise iyo mwasengaga mwabwirwaga n'iki ko mwasubijwe ese ni ibiki wenda nko mu bintu muri ko gutanga ikiru mwa ni ibiki mwatangaga ese byabaga bingana gute numvaga mwansobanurira ukuntu mbese ibyo bintu byabaga bimeze kandi mukambwira wenda n'ibimenyetso byabaga bigaragara yuko koko niba wabaga wagiye gusenga ibimenyetso byagaragaraga yuko iyo mana yanyu yabaga yakumvise
ukuntu twasengaga twebwe twaragendaga tukajya nyine mu bapfumu noneho umupfumu amugeraho akakubaza ikibazo kikuzanye noneho ukamusobanurira uti ngewe se nabuze urubyaro noneho agahita guca ikiru icyo kiru yabaga ari ihene n'inzoga y'inkangaza y'urwagwa ubwo noneho ukayimuzanira ukamuzanira n'iyo hene ubwo rero agatangira akakuragurira akubwira uburyo ugomba kubaho nuko iyo hene akaba aricyo gihembo cye noneho nawe ukareba kugira ngo urebe ko uzabona amahoro ukabitanga bumwe bikabaho ubundi ntibibeho ukongera ukagaruka ugatanga indi hene yindi ubundi imana ntikumvire iyo mana twasengaga ntikumvire ariko wagaruka nanone akavuga ati ababyeyi ntago bayemeye ihene atubuzongera ugaruke gutanga indi icyo nicyo cyabaga ari ikiru cyo kugira ngo ubona ukuntu imana ikumvira iyo ngiyo twasengaga
wenda ikindi kibazo nari mfite cyo kukubaza nibazaga nti se ko mwasengaga i- izo mana wenda hari ibimenyetso mwabonaga zo- by'uko wenda zakoze ibitangaza ese nk'iyo wabaga urwaye ukajya kuri uwo mupfumu hari ibimenyetso byakwerekaga yuko wenda uri bukire cyangwa se wenda ari ikibazo wagize kikavaho niba ari ubukene se warasengaga ukaba wagira ikintu ubona cyatuma wenda uva muri ubwo bukene cyangwa niba ari uburwayi bugakira mbese iyo mana uh, hari ubushobozi yabaga ifite ku buryo ibibazo byavagaho bigakemuka
Eh, ibibazo byo gukemura izo ndwara eh, n- hari igihe byakundaga hari n'igihe bitakundaga nyine kubera yuko ubu ngubu tumaze kumenya ubwenge nk'iby'abapfu biribwa n'abapfumu eh, uwo ni umugani ariko ni ukuvuga ngo twararebaga tukitegereza ibyo ngibyo turi kubona tukabona ko atari imana turi gusenga ariko bumwe na bumwe warasubizwaga kugira ngo mbese nyine ubwo ni uku- ni ugukorera abadayimoni nibyo kera nyine twakoreraga ariko ubu ngubu twebwe ubu twamajije gusobanukirwa tubivamo ariko ubu ngubu tumeze neza nta kibazo ariko icyo gihe twari tugihumye ku buryo batubeshyaga wagiraga nka gutya kugira ngo ngo ihene urebe ko yemewe ukazana inzuzi ugashyira ku mpinga hariya noneho ugatangira ugatera inzuzi noneho zakwera zibaye umu- zeze noneho eh, bakavuga ati igitambo cyawe mbese cyashimwe ati nta kibazo Eh, ati wasenze cyane aturemewe nuko ukagenda ukaba icyo gihe ushubijwe ukagenda unezerewe ariko ubu ngubu twarasobanukiwe ntabwo umuntu yakongera kujya mu bapfumu ibyo ntabwo byakongera kubaho kuko ubu ngubu twarasobanukiwe
Mm, wenda mm, muri uko gusenga se wenda nk- nko muri iki gihe tuzi ko wenda umuntu a- u- aba agomba gusenga buri munsi buri nimugoroba uko agiye kuryama ese mwebwe nta migenzo wenda mwagiraga ya buri munsi mwagombaga kubahiriza wenda nyine kugira ngo i- ibyo bigirwamana mwasengaga m- bi- bibashe kubumva cyangwa se uburyo mwakoraga nyine kugira ngo wenda ima- iyo mana mwabaga muri gusaba kugira ngo ibumve
Eh, iyo mana twasengaga twebwe kuyisenga ntabwo twasengaga nk'uko ubu ngubu dusigaye dusenga tumaze gusobanukirwa kera bwo kugenda tukajya gusenga twajyanaga twaragendaga tugafata agashinge ishinge iyi bita umukenke noneho tukayisasa hasi neza mu kazu gatoya twitaga indaro noneho tugashyiramo igicuma cy'inzoga nziza iryoshye noneho ubwo twabaga turi guterekera icyo bita guterekera Eh, guterekera nyine kwabaga ari gusenga niko gusenga kwacu twasengaga kera ubwo noneho rero tukavuga ko duhaye ababyeyi ababyeyi bakuru mu bakuru bacu noneho rero ubwo tugakoma mu mashyi dupfukamye nyine imbere ya ya shinge iteretseho eh, igicuma giteretse kuri ya shinge noneho tukavuga tuti mwakire mwa babyeyi mwe ubwo rero abo babyeyi ntabwo twabaga tubazi twabaga mbese turi mu rujijo ntabwo twari tubizi ibyo dukora gusa yuko twumvaga ko turimo gusenga ni uko Mm, ubwo rero tugahaguruka tukagenda inzoga ikaba imazemo ikaba ari igihe imaramo icyumweru ni uko hakaba hari n'igihe tugira gutya tukabaga amaka tukabaga ihene n'imitsima ikaba iri aho ngaho ariko tukabishyira hariya tugatumira hakabaho eh, mwebwe muko muri abana eh, habagaho kubandwa icyo bitaga kubandwa byagendaga nyine no guterekera ni uko tugatanga inka tugatanga amahene ni uko ubwo abakuru bashima ubu ukabona amahoro iwawe mu rugo ariko ubu ngubu rero ubu twageze eh, mu majyambere ntabwo ibyo ngibyo tukibigenderamo ubu twabivuyemo
uvuze kujya mu ndaro nibuka ibintu njya numva mu kinyarwanda bavuga ngo uriya yatwaye inda y'indaro wenda ari nk'umukobwa ese iyo nda y'indaro ni inda yabaga yayikuyeho byagendaga gute
Eh, iyo nda y'indaro eh, yabaga umukobwa yayisambanye yabaga yayisambanye mbese nijoro noneho rero eh, yaba yayisambanye ntawe ubizi uwayimuteye noneho bakayita iy'indaro kubera yuko yabaga nta mugabo eh, babonye umutunze ubwo rero icyo gihe ubu ngubu twa- twahita icyo gihe twahitaga tumuroha ni uko umukobwa twaramurohaga kubera ko yabaga yatwaye inda y'indaro atavuze aho yayikuye ariko ubu ngubu ntabwo bwo byabaho kumuroha Mm, ni uko bimeze
Ibyo- i- ibyo ni ibihano yafataga kumuroha nicyo gihano bamuhaga
Eh, baramuhaga nyine igihano cyo kumuroha kugira ngo hatazagira uwundi wongera
kumuroha babikoraga gute kumuroha baramuzanaga bakamuroha mu nyanja nuko abandi bakareberaho ntihagire uwundi uzongera gutwara inda
mwakoze reka ngira uko nunganira umwana ibijyanye no guterekera no guterekera ibijyanye no kubandwa no kuraguza nibyo koko mwabivuze byari mu buryo bw'imisengere ya kera Eh,
ariko kandi kera bajyaga bavuga ngo imana y'u rwanda mm, bakavuga imana y'u rwanda banagera bakavuga ngo yemwe ngo yirwa ahandi gataha i rwanda gutaha i rwanda imana y'u rwanda yabaga itandukanye n'izindi mana murisobanura mute Ya- yari imana ukwayo izindi mana ibindi bihugu nabyo byagiraga izabyo ma- i- i- izabyo mana byagendaga gute ku kimwe kera mwavugaga imana y'u rwanda imana y'u rwanda ni uko nyine n'iyo mana nyine ya- yacu twasengaga igukoreye ibitangaza ako kanya nyine
ni iyo gahuse na nyabingi Eh,
Mhm. hanyuma hari ikindi mm,
ngo kera iyo abantu bajyaga kuryama mm,
bashyiraga amazi mu nkomangizo z'umuryango bikavuga ko nta rugo rwashoboraga ku kurara amazi ngo kugira ngo imana niza ihasanga amazi kubera ko yabaga yakoze cyane yiriwe iyo ngiyo ikora yanyotewe ibona amazi ibashe no kwinjira muri ino nzu- muri iyo nzu mm, bita yasanzwagaho ntabwo yabashaga kwinjira mu nzu yarakomezaga ikajya ahandi hantu mu- mu- mu yindi miryango uwo nguwo itasanzemo amazi ntiwujyemo gushyira amazi mu nkomangizo z'umuryango nabyo byari uburyo bwo guterekera cyangwa bwari uburyo bwo gusenga kuyashyiraho byo mubisobanura mute ku by'icyo gihe iby'icyo gihe eh, kubikora gutyo ni ukugira ngo imana neza igasanga wateguye wateguye neza nayo yishime ibashe kugu- kugusubiza ibyo wayisabye
noneho ko uriya mukobwa bamurohaga yaragendaga agapfa baramurohoraga byabaga ari ukugira ngo apfe burundu nyine byabaga cyangwa byabaga ari ukumukanga kugira ngo wenda abandi babonereho babone wenda ibihano batanze ko bikomeye kugira ngo batazongera cyangwa baramurohaga hakaba hari abari bumurohore bari bumukuremo kugira ngo nyine byabaga ari nk'imigenzo
oya baramurohaga agapfa kugira ngo hatagira uwundi uzongera gutwara inda y'indaro batazi uwayimuteye uwo ari we ni uko byagendaga
Mm. none se wenda tugiye muri iyo mico ya gakondo ya kera hari ukuntu wenda nk'abantu barwaraga n'izindi ndwara cyangwa se n'ibindi byorezo byazaga turebye tubona ko kera nta mavuriro yari ariho nta uburyo bwo kwivuza wenda nk'ubw'iki gihe buriho ese mwabigenzaga gute kugira ngo abantu bivuze byari ukujya mu bapfumu buri gihe cyangwa hari uburyo mwebwe mwakoreshaga bwanyu bwihariye butari ubwo kujya mu bapfumu mu buryo bwo kuvura izindi ndwara zisanzwe
Eh, byerekeranye ukuntu twakiraga indwara kandi kwa muganga hadahari twebwe twaragendaga tugahamura imiti y'ibyatsi byo mu kinani nuko tukabiha abana kugira ngo bakire indwara ubundi byakwanga eh, tukenga inzoga nyine tukajya guterekera abakuru kugira ngo badukirize abana babaga barwaye nuko twabigenzaga kugira ngo bakire ubwo twambazaga abakuru bapfuye ba kera nibo twitaga ubwo imana yacu twari tugihumye tukijijwe twari tugihumye ntabwo twari duhumutse neza icyo gihe ni ukuvuga ngo ntabwo twari turi mbese duhumutse twari tukiyobye tukiri mu buyobe twibwira ko imana yacu ishobora kudukiriza uburwayi ari ukujyana inzoga tugaterekera turi mudukirize umwana mudukirize ubuzima bwacu tugaterekera abakuru bapfuye kugira ngo twumve ko hari icyo byatanga byakwanga ni uko nibwo twatangaga ihene gutyo bumwe umuntu agakira cyangwa se umuntu agapfa
none se hari ikintu ubundi mu kinyarwanda hari umugani najyaga numva mukunda guca cyane muvuga ngo mwene samusura avukana isunzu hari ukuntu nyine nk- nk- nkawe nk'umubyeyi wenda tuvuge nk'urugero ndi umwana w'imfura wawe nk'umwana yakurikizaga imigenzo ya se ukuntu mwagendaga muhana ubutware ibyo bintu nabyo ngo m- nk'abakurambere bagendaga babiha a- ababakomotseho buhoro buhoro bikazagenda nyine bikaguma mu muryango wenda u- umukuru akabiha u- undi muntu undi yajya gusaza babihererekanya gutyo ibyo byagendaga gute ibyo bintu
Eh, ukuntu nyine ubwo ubona uwo mugani eh, ngo umwera uturutse bukuru urakongera ubundi niko bawita uwo mugani ni ukuvuga ngo umwana wawe w'imfura niwe waragaga kuraga mbese eh, imirimo uzakora nk'igihe umubyeyi azaba amajije gutanga Eh, gutanga ni ugupfa Eh, ni ukuvuga ngo yagira gutya akamuraga akamuraga abazimu kugira ngo nyine eh, abe abamumurikiye uwo mwana w'imfura mumurikire eh, aba- abazimu nyine uwo gahunda nyabingi iyo mana twasengaga noneho kugira ngo azabashe gukurikirana aza- azasimbure isi azabe insimbura ya se mu gihe adahari Eh, ubwo noneho akaba aramwimitse icyo bita kwimika ni ukumushyiraho Eh, ni uko nguko byagendaga agasimbura nyine akazasimbura se akazacungura umuryango ni uko bimeze
hari n'igihe ariko ngo i- yabaga ishobora kukwica iyo nyabingi cyangwa se gahu nyine ha- hari igihe sinzi ariko numva ko hari abantu bagiye bishwa na- bicwa na- na- na nyabingi byagendaga gute kugira ngo ibe yakwica wabaga wakoze iki
Eh, icyo gihe habaga hari amategeko nk'aya ngaya iyo tubona ubu ngubu muri iki gihe tu- tugezemo iyo tubona y'imana nayo yabagaho icyo gihe ntabwo wajyaga wajyaga ku- kujya gutanga igitambo gukora ibyaha ntabwo wabaga urogana cyangwa se usambana cyangwa se wiba wagendaga uri umwere uri umwere ntabwo wagendaga ufite ibyaha kuko warahageraga iyo mana twasengaga ikakwica Eh, yarazaga nijoro ika- i- kumvira kuniganize kumvira gukomeje nuko uga- ukabura apfuye bagashyingura Mm.
none se o- tukiri muri ibyo bya- by'i- by'abakurambere Eh, hari ibindi bintu ndakeka ko n'ubu bitari byacika wenda nko mu byaro njya mbyumva ahantu ngo abacuraguzi abacuraguzi bo ni bantu ki
Mm, abacuraguzi Eh, umucuraguzi ubundi ni umuntu w'umurozi uhuza nawe guterekera ku rugo rwawe kugira ngo aterekere ise wapfuye ariko mukaba hari nk'icyo mukomo- mukomonokanaho mu muryango icyo mupfana nicyo mwapfanaga mu muryango noneho rero uwo mucuraguzi yarazaga ubu akajya mu cyanzu cy'inzu ubu agatangira agacuragura mbese akabyina noneho akagira ibyo agusaba ariko yazaga mu gicuku bwenda nko gucya utangiye gusinzira noneho rero igituma mvuge nti babaga ari abarozi ibindi babyita kwabura waba umwitabye yaguhamagaraga mu izina yakwitaba weho wakwitaba usinziriye usa nk'urimo kurota akaba atwaye umutima wawe nuko akagenda akajya kuwukoresha ibyo yawukoreshaga byo kuroga nuko niko byagendaga ibyo bintu by'umucuraguzi abacuraguzi bazagaho nyine muri gihe- kiriya gihe nyine cyacu cya kera ari abarozi ubundi twumva ko eh, muri muri iki gihe tugezemo muri iki gihe tugezemo ubu nta bacuraguzi bakiho bakibaho bahabaga mbere abo babaga ari abarozi ba kera ubu nta bakibaho n'aho baba bari ntabwo ntabwo ari cyane Mm, nuko bimeze
mwakoze ndagiraga ngo ubwire umwana neza umusobanurire ibijyanye no kwabura hanyuma iyo ari kubaza ngo gucuragura cyangwa ibyo byo guterekera abazimu mu rugo rw'undi muntu nijoro Mm.
nk'uko mwamusobanuriye numva ari byiza ko banakubwira kwabura n'iki byagendaga gute hanyuma bakubwiye n'ibyo gutwara umutima gutwara umutima ko ni iki byagendaga gute byakorwaga gute Mm. kwabura hanyuma no gutwara umutima byagendaga gute baburaga iki mbese ubundi
kwabura kwabura niko kuroga kuroga kwabura niko kuroga umuntu bamutwaye umutima asinziriye atari kumva neza akumvirana kumvirana no kumva ibintu utumva neza uki- ukiyikiriza ibintu kandi utabyumvishe neza ubwo yabaga agutwaye nk'umutima akagenda ubwo abarozi nyine niko bafite uko babigenza
Nese nakibaza nti yabaga afite izi ubuhe bushobozi cyangwa ni bihe bikoresho yakoreshaga mu kugira ngo atware uwo mutima yabaga yitwaje iki mu kugira ngo mbese ashobore kuba yagutwara umutima ari hanze wowe uri mu nzu yabigenzaga ate ni ubuhe bushobozi yabaga yitwaje
Eh, ubwo bushobozi ntabwo nanjye ntabwo nigeze mubona ariko abigeze kumubonaho eh, banamufashe yabaga afite ibikoresho by'abadayimoni nyine by'imana izo ngizo twasengaga afite yaragiye nko mu marimbi agakuramo amagufa y'abantu bapfuye akaza akajya ayahonda ayahondana akubita biba biri guhinda cyane iyo ari gucuragura wumva ari nk'ibintu by'imirindi bikubita cyane rwose kuko bajyaga baza kwa muzehe wanjye nkumva bari gu- bari gukubita bakubita ariko umuntu yakoma gatoya akaba ari irukasi akaba ari irukasi abaje kubivuga rero yuko aba afite ibyo ngibyo ntabigeze kumutega nijoro bajya hejuru y'inzu noneho ahitegeye aho aturuka nuko babona aratangiye ara- ara- arakubise ayo magufa y'abantu yari afite biri guhinda cyane wumva ari biri guhinda njye narabyumvise uzi yuko ntamubonye ariko icyo gihe ubu ngubu yahise asimbuka aba aramugwiriye ngo aba aramufashe ahita yivuna yi- yitabaza abandi baramuvuna kuvuna no gutabara Eh, baramutabara noneho bahita bamufata bamubaza impamvu eh, byagenze nuko avuga ko yari ari gushaka umuti ariko ibyo ngibyo yarabibonye eh, barabibonye afite n'ifumba y'umuriro nayo aba ayifite ari aho ngaho kuko abarozi baba bitwaje ibikoresho byinshi byo kuroga umuntu asinziriye ari mu bitotsi ni uko nguko byagendaga mbese baburaga kwabura ni uko nguko niko biba bimeze ni ukuroga ni umuntu umurozi
none se o- umuntu yakibaza ati abo bapfumu na- abapfumu n'abarozi n'abacuraguzi bari mu gatebo kamwe cyangwa abapfumu bagiraga ahantu baturuka n'abacuraguzi ukwabo na- na- n'abandi bantu nyine bagiye batandukanye
Eh, baratandukanye baratandukanye kubera yuko umupfumu ubundi ni umugirwa umugirwa ni umuntu uba warabonye ibintu byinshi bagenda bamutura noneho rero bamutura ibyo bintu akaba umuntu mbese w'umugirwa ufite ibintu byinshi kubera ko babimuzaniraga noneho rero akajya abaragurira kuragura n'iki nicyo cy'umupfumu nyine akabaragurira abababeshya abasanze abasanze ari byo noneho bakajya babwira abandi bakajya bajyayo noneho bakabasha kwemera abatemeye bakazinukwa bakagenda nuko byari bimeze naho uwo umucuraguzi we we abaje kuroga nta bindi bindi byabaga bimuzanye ntaho yari ahuriye n'umupfumu usibye ko hari igihe nawe ibyo ari byo byose yajyaga kujya kuraguri- kujya kuraguza k'uwo mupfumu kugira ngo amubwire aho ashobora kuzakura nk'intsinzi y'uko yazabona uwo muntu nyine ashaka kuzi- kuzaroga akajya kubaza umupfumu kugira ngo amubwire uko bimeze Eh, niwe wamuhaga mbese ubwo intsinzi ubwo rero yakaza ati nujya mu rugo rwa kanaka wenda niho uzakura eh, intsinzi nuramuka umwishe uzaba umushoboye nta kindi kibazo uzongera kugira iwawe ariko ibyo byose uwo mucuraguzi nawe yabaga afite ikibazo yabaga nawe buriya afite ikibazo kubera yuko icyo kibazo yayi- yagikemurwaga nuko abonye uwo nguwo yashakaga kwica yagiye gucuragurayo ni uko nguko kera byari bimeze
hari ikindi kintu nanibagiwe kubabaza muri ibyo by'abapfumu n'iki hari ibintu njya numva ngo gutsirika impigi ibyo bintu byo ni bimeze gute ibintu by'impigi ibyo gutsirika ngo barabatsiritse ibyo ni ibiki
Eh, ibyo ngibyo by'impigi eh, kera wabaga urwaye ukeka ko kanaka ari we wakurogeye umuturanyi wawe ari we wakurogeye ukajya kuraguza wajya kuraguza rero kuri wa mupfumu akakubwira yuko eh, ugomba gutanga ihene ya hene imwe nakubwiye mbere noneho iyo hene yabaga ari ihene y'ibara rimwe noneho ukayizana ukayishyira aho noneho wayishyira aho ngaho ubwo agatangira akakuragurira akakuragurira pe noneho rero agaterekera akagira ubuhe kugira ngo ubone mbese ibyo ushaka kugeraho
impigi se Eh, noneho rero eh, iyo mpigi impigi ni uko yakubwiraga ati noneho yarebaga nk'ariya nk'igufwa ry'i- ry'inyamaswa cyangwa se ibiti ya- by'ingegeni yaciye mu mu kinani akabizana eh, akavuga ati dore iki ngiki nicyo kizajya kikurinda dore iki ngiki nicyo kizatuma wumvikana n'uriya noneho akakiguha ati dore uzajya ucyambarira hano mu ipantaro noneho icyo ngicyo cyabaga kimeze nk'imana yawe kubera ko yari impigi i- igomba mbese kukurinda twabyitaga yuko ari imana noneho nk'umuntu yaba akwanga ukagira gutyo ukagikoraho ugakoraho nko ku i- ku mukaba w'ipantaro noneho wakabakabaho bamwe ukabona arahi ashushe nk'uhinda umushyitsi uwo nguwo mugiye guhura ubwo ukumva ko ari imana wahuye nayo nta bindi bindi ibyo nibyo bitaga impigi noneho rero ikintu waje kumbaza nanone eh, ni ikintu bita gutsirika gutsirika ukuntu batsirikaga yagiraga gutya waba umajije kumuha eh, ibyo yaguciye noneho akakubwira ati ryama nkushyire indasago mu bitugu mu bitugu ni mu gihumbi inyuma mu mugongo noneho rero aka- akashyiramo ikimenyetso noneho akongera akakubwira ngo ryamugaramye akagushyira ikindi mu gatuza akongera akagushyira ikindi eh, ku maguru hejuru hejuru hejuru y'ibirenge noneho agashyira akamenyetso naho akahasarura cyane noneho akaba aragutsiritse icyo bita gutsirika ni ukugukagira ngo ni ugukagira niko kera twabyitaga gukagira noneho rero waba ugiye umuntu eh, yaba wagiye nko kukuroga guhereje nk'ibintu eh, nk'ibiryo birimo uburozi cyangwa se agakiza karimo eh, ikigage inzoga noneho agakiza ni uruhu ni uruhu niko twebwe turwita kera nuko noneho yaba aguhereje baragutsiritse baragukagiye nuko uruho ruka- rugatetema rukitura hasi ntube ukinyweyeho nuko ukagenda uhita ugenda ako kanya kubera yuko babaga barabiguhanuriye barabikubwiye kera ni uko nguko byari bimeze niko gutsirika uko nguko ugera ahantu wabimenye bagiye kukugira nabi ukabimenya niko gukagira niko gutsirika ni uko nguko twabigenzaga kera
nibyo ibyo muri kuvuga ni ibyabayeho ariko ndagira ngo mbaze mubwire umwana neza mumubwiza ukuri ibyo byo gutsirika ibyo byo gukagira nibyo kuko iyo babaga baragukagiye baragutsiritse byarashobokaga ko umuntu yajya kuguha amarozi nko gushi- nko gushira cyangwa ikigage mu ruho kuko rukagucika rukagwa ibyo byarabaga Eh, bi- burya ari nabyo byatumaga wenda abantu bemera iyo mana mwasengaga Eh, ibyo byarabaga ibyo byarabaga rwose byabayeho n'ubu ngubu hariho abo batsiritse icyo gihe bakiriho iyo bageze nk'ahantu bagiye kubahemukira kubaroga niko bigenda niko bigenda rwose barahari abo bantu bagiye batsirika no ku ntoki inyuma ku bikonjo by'intoki niko bimeze baguhereza ikintu cyanduye noneho wajya gushyira ku munwa kigatetema kikitura hasi ariko iyo batagutsiritse eh, imana ubu ngubu ubu igihe tugezemo ubu ngubu bwo imana yo mu ijuru i- irakurinda igatuma ibyo bintu utabinywa ukaba wabibonye wabihishuriwe ubundi imana ikakubwira mu mutima ukareka inzoga cyangwa se ubushera nuko ubwo rero niko byagendaga ariko ubu ngubu abo ngabo batsiritse icyo gihe ntabwo bashobora kubaroga ntabwo bashobora kubaroga n'ibyo batambuka igituma bam- bamushyiraga basaruraga bakamusirika hejuru y'ibirenge ni ukugira ngo ibyo atambutse bitagira icyo bimutwara noneho ibyo hejuru y'ibikonjo by'intoki ni ukugira ngo nibamuhereza eh, ikintu noneho giteteme kigwe hasi iby'inyuma mu gihumbi i- mu bitugu byagira ngo niba aturutse eh, bari bagiye kumugira nabi akabacika akagenda nibaramuka babimwoherereje kuko hari uburozi bahuhera abantu noneho yaba umuhuhera arimo kugenda atarimo kumureba yabuturutse inyuma noneho bya bya bindi nyine bamutsiritse bigatangira bwa burozi ni uko nguko bimeze nta kundi rwose Mm. ariko ubu ngubu rero iki gihe tugezemo cyo ntabwo umuntu yaba yaravuye muri icyo gihe cy'ubuyobe ngo agisubiremo ubu iki gihe cyo umuntu asenga imana yo mu ijuru ikamutsindira ibyo ngibyo byose ubu ngubu niko bimeze
nakibaza nti se ibyo noneho abapfumu bari bafite imbaraga zikomeye cyane kuko niba wenda yaragutsirikaga wahura n'umuntu agiye kukuroga gutyo ukabimenya navuga nti abapfumu n- bari bafite imbaraga zikomeye cyane zirenze iz'ubu ngubu tubona kuko nta bashoboraga kuba baguha ibintu ntihazagire n'ikintu kibi kikubaho ugahora uba wirinze
Eh, kuba icyo gihe cyacu nyine cya kera eh, abapfumu bari bakomeye abapfumu bari bakomeye ariko iki gihe cyo ntabwo abapfumu tukibajyamo kubera yuko twamajije gusobanukirwa neza ukuri aho kuri twamajije gusobanukirwa imana iyo umuntu asenga agasubizwa Mm, ni uko nguko byari bimeze kuko ubundi abapfumu bakorana na satani bakorana na satani ariko rero ku bw'icyo gihe cyacu cya kera ntabwo ntabwo twavugaga ngo ni satani ahubwo twavuga ko ari umubyeyi ari umubyeyi wacu Eh, ntabwo ibyo ngibyo ntabwo twavugaga ngo ni satani twavuga ko ari umubyeyi abakuru ngo ni abakuru bacu twabaga duterekera nyine ibintu byo kuraguza N- naho ubundi ku bw'ubu ngubu ntabwo abapfumu bafite imbaraga imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru niyo ubu ngubu ikomeye ubu niyo dusenga ntabwo wajya mu bya kera umuntu yaramajije kumenya aho kuri kuri
nabaza nti se gusenga kw'abantu ba kera cyangwa se kw'ibihe byashize bya kera no gusenga k'ubu ngubu bihuriye hehe cyangwa se bitandukaniye itandukaniro riri hagati y'ukuntu abantu basengaga kera n'ab'ubu ngubu cyangwa se ibintu byaba bihuriyeho bi- byenda gusa
Eh, gusenga kwa kera gusenga kwa kera ntabwo guhwanye n'ubu ngubu ubu ngubu gusenga kwa kera kwari ukujya guterekera amayoga ugatura hariya noneho ngo ubwo ndaterekeye uno gusenga ugashyira hari ibicuma n'izo nzoga z- z'ubuki i- inkangaza inturire inturire yabaga ari ikigage eh, kirimo eh, ubuki noneho ariko kikaba kimaze iminsi wakinywa ukumva urasinze cyane noneho inkangaza yabaga ari urwagwa eh, inzoga yo benga mu bitoki noneho rero bagashyiramo ubuki niyo bitaga inkangaza ariko ubu ngubu rero eh, ubu ngubu bwo ni ukuvuga ngo gusenga kw'iki gihe cyo tugezemo tumaze kujijuka tumaze kuva mu ubwo buyobe bwa kera ubu ngubu ni bwo byiza kubera yuko umuntu ajya gusenga yarigishijwe neza aho ukuri kuri akamenya uko agomba kwitwaramo yakora neza akabona abonye amahoro yakora nabi akabona abonye ingorane ibihano mbese Eh, ariko ubu ngubu ni byiza cyane kubera ko gusenga ni byiza ni byiza ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo bya kera ubu ngubu ubu umuntu aragenda akajya mu nsengero agasenga neza nta kibazo agasenga yizeye uwiteka imana kubera ko muri bibiliya byanditsemo ngo nusenga wizeye icyo uzaba usenga uzakibona hari hari n'ijambo ry'imana muri ino minsi ya none eh, rivuga ngo nukomanga ngo uzakingurirwa nuko Eh, ni uko nguko bimeze ubu ngubu nibwo bwiza bimeze neza ariko rero kera nyine kubera ko nta sengero zari zihari iby'icyo gihe byari bitubereye neza ariko tumaze kuji- kujijuka tubonye ijambo ry'imana agakiza twumva tumerewe neza nuko ubu turasenga neza nta kibazo urasenga ukumvirwa imana yo mu ijuru ukumva ijambo ry'imana ukumva aho uri kuganisha
noneho ubwo se nakwibaza nti ko kera ibitangaza byabaga kandi koko mwabibonaga noneho ubu ngubu ni ibihe bitangaza bigaragara byaba bitandukanye n'ibya kera ko wambwiye ko u- umuntu ya- iyo babaga baragukagiye wahuraga n'umuntu agiye kukugirira nabi se ugatitira akuzaniye nk'ikintu cyo kunywa ugatitira n'ubu kikinyweye ubu ngubu bwo bimeze gute mbese imbaraga nagira ngo umpe wenda nk'itandukaniro ry'ibitangaza by'imana ya kera n'ibitangaza by'imana y'ubu ngubu wenda ukuntu byaba bimeze Eh, ubwo aho bitandukaniye ni uko ubu ngubu bwo hariho abakozi b'imana eh, basenga bagafata iminsi yo kwiyiriza bagasengera iki gihugu cyacu turimo noneho eh, imana ik- ikagutumaho ika, imana ikareba abantu eh, bari gukora nk'ibyaha noneho ikamugutumaho akaza akaguhanurira akakubwira ati dore ugiye guhura n'ibintu bikomeye imbere yawe ati uzitonde wirinde ati kuko nutirinda uzagwa mu bintu bikomeye cyane uwo muhanuzi kubera ko imana ikunda abantu eh, ikaba yaramubwiye ati uzamubwire naramuka atitonze bazamuroga nuko nawe ukirinda ukitonda ugakomeza nawe ahubwo ukajya ku masengesho ugasenga cyane nuko imana ikakurinda wa wundi washakaga kukugirira nabi ubwo rero iby'ubu ngubu nibyo bigiye bitandukanye igit- aho itandukanyirizo riri n'ibya kera ni uko icyo gihe nyine bwo nyine wabaga nyine ugiye aho ngaho muruza mu bapfumu bakakugira ibyo ngibyo byo kukagira ariko ubu ngubwo umuntu kubera ko yakijijwe aba ari byiza kubera yuko ntaho akijya kubaza ahubwo umuntu apfukama agasenga imana imana ikamusanga kubera yuko mbese imana ikunda eh, abanyabyaha kugira ngo ibagire inama babashe kuyikurikira no kuyizera iby'ubu ngubu ni byo byiza cyane rwose
nagira ngo noneho mbabaze nkamwe wenda mwebwe nku- nk'uruhare rwanyu nk'ibintu mwabonye wenda cyangwa se n'ababyeyi banyu bakoraga umpe nk'ubu- nk'ubuhamya wenda bw'ibyawe waba warakoze muri ibi ngibi bya kera byarangiye
ubuhamya Eh, ubuhamya Eh, ngewe nigeze kuryama noneho sogokuru wanjye Eh, hari ibintu kubera yuko niho kera bakundaga kujya ku- kubandwa niho kera habagaho imandwa imandwa zabaga ari abantu abantu bagendaga nyine bakajya bak- babandwa nijoro bambaye nyine impu za kera wewe uri umwana ntabwo uzizi noneho izo mpu bakazitera z'inyamaswa nuko bakaza bak- bafite n'ibinyuguri ibinyuguri byabaga ari uducuma twabaga dupfumbaguyeho imyenge harimo eh, utubugubugu noneho ku buryo wajegejaga ukumva biri kuvuga cyane bakarara nyine bari kubijegeza babandwa bavuza induru nuko ubwo ariko rero noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe ngewe byambayeho eh, naje kuza kuryama noneho eh, kubera ko sogokuru Eh, nari naramusuzuguye kubera ko ngewe eh, ntashaka kubyinjiramo cyane kugira ngo mbe u- nanjye nzabe umukozi we cyane ariko noneho ngewe ahita nteza eh, abo badayimoni noneho baraza nijoro numva baramfashe baraniganize ba- umwe afata ku izosi undi afata mu maguru undi noneho baransindagirira hasi cyane numva barankomeje cyane noneho bankomeje numva mbuze umwuka numva ngiye gupfa ibyo nibyo bintu nabonye ariko noneho rero ngendagenda mbaza data wacu wari unkuriye wari ukuze mu muryango ni kuki byagenze gutya ni ukubera iki noneho kubera ko ninjye mwana eh, mutoya aho ngaho kuri data wacu eh, arambwira ngo uzi ko murongora burya muri abana ngo ikintu ugomba gukora ni uko wafata inzoga ukenga ugafata n'ihene ukaza ukatura abakuru ati kuko mwatashye inzu mwatashye inzu ikibanza reba tucyitaga ikibanza mwatanze mwatashye ikibanza mutabanje gutanga ihene ati ubwo ngubwo ati ntabwo ababyeyi babyishimiye ababyeyi rero ni abazimu ni abadayimoni nyine iyo mana twasengaga kera noneho rero ubwo ngubwo ngewe mubajije gutyo ambwira nanjye gutyo aransubiza ansubiza gutyo ngo ubwo nkwiye gushaka ihene ngo noneho iyo hene ngo nkayishyira nkayibagira mu kibanza cyanjye ubwo yagira ngo nzayibagire iwanjye mu rugo noneho abo babyeyi ngo bayirye ngo bashime ngo noneho ngo nere kuzajya mpura n'ibyo bibazo by'icyo kintu cyazaga kunshikamira icyo kintu arega shitani ni imyuka mibi ubundi niko bibiriya bivuga noneho rero ubwo ngewe ndareba ariko ubwo nari maje gusobanukirwa majije kwegera imana majije gukizwa nuko ariko ubwo nagiye kujya kumubaza hari ibintu nari narashyize ku muryango iwanjye umuntu w'umugirwa yari yarazanye ataba imbere y'umuryango ibindi abihanika hejuru ibindi abitera mu nzu avuga ati ibi ngibi nibyo bizajya bikurinda ariko ubwo majije kwegera imana najye majije ku gufata imbaraga z'imana nanjye ndavuga ngo muri ngewe ni nta kuntu imana ni naba ngiye kuyisenga kandi ijambo ry'imana ubu ririmo kutwigisha ngo ngo muve mu bidatunganye mujye mu bitunganye ngo ntago ngo wakeza abami babiri noneho ubwo ngubwo ubwo buhamya bwanjye nahise mfata icyuma ndagenda nditagura hahandi bya bindi byari biri mbikuraho ndangije kubikuraho ndavuga nti ntawe ukeza abami babiri njye nkurikiye imana yo mu ijuru biriya ntinisenga nizeye nta kibazo bizantwara nuko ndaza ndabiritegura mbikuraho ndabijugunya abandi babonye nabiriteguye nabikuyeho ba bandi nyine badakijijwe bakirimo ibyo ngibyo ngo he batangira kuvuga ngo ngo ngurajya hehe ngo ngo kurara upfuye nuko icyo gihe ndagenda ndapfukama amasenga imana yo mu ijuru mu rusengero nuko mbona amahoro hari n'abandi bene data nasanzeyo nuko baraza barasengera mu rugo aho ngaho ati humura ntacyo uraba ubwo wasenyeye abadayimoni ati ntabwo bazakugarukaho ati ariko niwongera gukora ibyaha nukora ibyaha abo badayimoni bazabona icyo buririraho bakugarukeho ati noneho ntabwo uzabakira nuko nanjye senga imana nshikamye ubu nta kibazo mfite nta mahoro ntajya nkunda ijambo ry'imana ni uku ngubu bimeze nibwo buhamya bwanjye
urakoze kunsobanurira ibyo bintu by'ibya kera ntarinzi neza mbashimiye
murakoze mwana wanjye ni byiza cyane ni byiza cyane iby'ubu ngubu gusenga gusenga imana yo mu ijuru ni byiza ntako bisa ntaho bihuriye na biriya bya kera twari turimo by'ubujiji by'ubuyobe ubu nibwo bimeze neza umuntu arasenga akumvirwa agasoma ijambo ry'imana hari ijambo ry'imana nasomye bamajije kunsobanura neza ijambo ry'imana ni ryiza cyane iryo jambo ry'imana nasomye riravuga ngo ye mwana w'umuntu we ngo nakweretse ngo icyiza n'ikibi icyo ari cyo ngo uhitemo ngo icyo uwiteka agushakaho ngo ni ukugenda ukiranuka imbere y'imana wicisha bugufi no kugwa neza iryo ni ijambo ry'imana ryamfashije maze gusobanukirwa neza
mwakoze rero kubw'ikiganiro cyiza mugiranye ariko kandi musongere nanone guhura kugira ngo ibyo mutarangije cyangwa ibindi nanone yaba yibaza umwana uzabashe kubisobanurira ku buryo burushijeho mwakoze